Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki cumi na zibiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe nanje fideni niyo ngabo hari hatanguye ingeso y'uko umenya amafaranga y'agaciro agomba gukoresha mu gusubira ifaranga ry'uburundi ico rero twakoze ni uko o, zirya nzu zitwa amabiro de shanje ariho ahanini ibintu kwita speculation vyaberamwo zafatiye ingoruhasha nyinshi zirugagwa uwo ni icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Joseph Butora avuga ku ikena ry'amafaranga y'agaciro ririko riribonekeza muri kino gihe mu Burundi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigura kwako mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero waramutse neza Rosine mwaramutse neza fidele mwaramutse namwe abatwumviriza bose mwese Umuku- umukozi mu biro vy'userukira sudani y'ubumanuko muri leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko hari abakozi bashika kuri batanu muri ivyo biro baswa impapuro z'ingendo bagirizwa kuba baragize uruhara mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijyanye no gusaba kurungika inteko mvamakungu muri sudani y'ubumanuko abanyagihugu bo muri sudani y'ubumanuko basanzwe baba muri leta zunze ubumwe za amerika bakoze imyiyerekano kuri uyu wa kane imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abo banyagihugu bari baje gushyigikira ingingo ONU iriko irakorera ko yo kurungika inteko mvamakungu zija gukingira abanyagihugu mu gihugu cyabo abari muri iyo myiyerekano bavuga ko abanyagihugu bo muri sudani y'ubumanuko basinzikajwe n'intambara yamaze imyaka ibiri n'igice hamwe n'iyiheruka yabaye mu kwezi guheze kwindwi ambasaderi joseph mom malok icegera c'userukira sudani y'ubumanuko muri onu yagabishije abari muri iyo myiyerekano ababwira ko boyitondera bitewe n'uko ibihugu birungikwa na onu navyo nyene atamahoro abirimwo abari muri iyo myiyerekano bashikirije urwandiko inama y'umutekano ya onu ruvuga ko bashikiye inteko mvamakungu no gusaba ibihano hamwe no kubuza ibigwanisho byinjira aho muri sudani y'ubumanuko mu gihugu cya Zambia igipolisi kirahakana ibyatangajwe n'abamenye- n'ibimenyeshamakuru ku nkuru zivuga ko hari Abanyazambi- abanyazambiya baba hanze y'igihugu babujijwe gutora mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kane Ray Hamonga umuvugizi w'igipolisi muri Zambia yongeye kandi atangaza ko amatora muri rusange yagenze neza mu mutekano kiretse ibibanza bimwe bimwe vyoba vyibonekejemo imishamirano umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora muri Zambia yashimiye abapolisi uburyo baranguye umurimo wabo neza amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'imigwi y'abahurikiye mu madini bashiki- bashikirije amakenga bafise ku mishamirano yabaye mu gihe c'imyamamazo hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Front Patriotique n'abatavuga rumwe na leta UPND abavyihweza bakavuga ko igikorwa c'abanyamukuru c'abapolisi bazogipima igihe ivyavuye mu matora bizoba vyatangajwe bakavuga ko ariho abo banywanyi b'iyo migambwe itavuga rumwe bashobora gusubiranamwo bimwe bivuye ko bamwe canke abandi bansi ivyavuye muri ayo matora ibinyamakuru bisanzwe bikorera mu gihugu cya nigeria byatangaje ko hari abantu babiri basubiye gufatwa n'indwara y'ubukangwe aho muri nigeria inyuma y'imyaka ibiri iyo ndwara itakiha- itaki- itari ikihavugwa umushikiranganji w'amagara y'abantu isaac Ado- adewole yabwiye abamenyeshamakuru ko hari umugwi w'abaganga warungitswe gutanga incanco mu gisagara ca borno ahibonekeje abafise iyo ndwara y'ubukangwe adeole yongeye kandi ahumuriza abanyagihugu ababwira ko bazokora ibishoboka byose kugira bahagarike iyo ndwara leta ya nigeria igategerezwa kuzotangaza bitarenze ku munsi wa kane nimba ari ikindi kiza c'ubukangwe cagarutse indwara y'ubukangwe iriko yibonekeza mu buraruko bwa nigeria mu karere kari kari karigaririwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu kwezi guheze kw'indwi ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryari ryatangaje ko mu gisagara ca Boro- ca Borno abantu bashika ku bihumbi amajana atanu bugarijwe n'ubukene bw'amazi meza imfungurwa ubuvuzi hamwe n'uburaro MSF ikaba yari yasavye imfashanyo vyihuta inyuma yaho igisirikare ca Nigeria cigaruriye ico gisagara cari kimaze imyaka ibiri cugarijwe n'abagwanyi ba cugarijwe n'abagwanyi ba Boko Haram umugwi w'abaganga batagira uh, umugwi nako w'abaganga basanzwe bakorera mu gisagara ca Alep mu buraruko bwa Syria warungikiye urwandiko President Barack Obama aho bavuga uburyo igico gisagara kimerewe nabi bongera basaba ko hofatwa ingingo zo guhagarika ibitero bikorerwa abanyagihugu bo muri Alep. Alep ni gisagara gisanzwe ari ca kabiri mu bunini aho muri Syria cugarijwe n'intambara zimaze imyaka itanu zikogwa n'abagwanyi hamwe n'inteko z'igisirikare ca Syria. Nk'uko uwo mugwi w'abaganga bandanya kubivuga ibitero vyabaye ku nyubakwa z'ibitaro ari hamwe bibandanije bikazotuma mu kwezi kuza kuza ata buvuzi buzoba bukirangwa ngaho mu gisagara ca Alep. Elizabeth Trudeau umuvugizi w'umushikiranganje wa leta muri Amerika yatangaje ko ibitero ku banyagihugu bitegerezwa guhagarara avuga ko Amerika itera ivyatsi ibitero bikorwa n'intwaro ya President Assad kunyubakwa z'ibitaro hamwe no ku banyagihugu bo muri Alep. Elizabeth yavuze kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika ifadikanije na n'ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igihugu cy'Uburusiya biriko birakorana kugira bagarukana amahoro arama aho muri Siriya bongere bagerageze gucira inzira yo gushobora gushikiriza imfashanyo abayikeneye igihugu
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho leta imenyesha ko ikena ry'amafaranga y'agaciro ririko riribonekeza muri kino gihe riva ku kwikikamukiza kw'abarundi bamwe bamwe joseph butori icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi ibi yabivugiye mu nama nkenguzamateka ku munsi wa kane yariko arashikiriza ivy'ubushikiranganje butwagwa mu biro vyiwe bwaranguye umumenyeshamakuru wacu fidelite ishatse niwe yakurikiranye iyi nkuru ikibazo c'amafaranga y'agaciro kirabandanya kwibonekeza mu gihugu c'uburundi umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yabagije ikigeya ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'uburundi joseph butore ico kibazo kivako n'ingene kirokera kimugwa ikibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro twagira tumenye nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ko twagiye turavyumva bishikirizwa n'abarongoye banki nkuru y'igihugu no musi dufise mwebwe mu biraba byose ico kibazo coba cari catewe n'iki mbega ubuho kigeze he e, umuti wacu uba ari uwuhe joseph butore mu nyishu yatanze harimo ubwoko bukene bw'amafaranga y'agaciro buva kubikika mu kiza cari kigoranye n'uko kumura abantu hafatiye ku tubazo tumwe tumwe twari duhari mu mwaka uheze hari hatanguye ingeso y'uko umenga amafaranga y'agaciro aguma gukoreshwa mu gusubira ifaranga ry'u Burundi tukumva umuntu apangishije inzu reko yisha amadolari hari n'uwo batubariye mu minsi iheze ko yariko baragurisha ikidanwa c'ifarini mu madolari ibyo rero murumva ko tutashobora kuvyiharira kuko biza kuzimanganya ifaranga ry'uburundi kuko vyumvikana yuko muri ico gihe abakoresha ifaranga ry'uburundi mu guhanahana ibidandazwa baba bake muri kubira ko wagira ngo ico kibazo c'amafaranga y'agaciro giterwa inyishu joseph butore yabwiye abashingamateka ko bahagurukiye amazu adandaza amafaranga y'agaciro ayo bita mu biro de change ico twakoze nuko zirya nzu zitwa amabiro de change ariho ahanini ibyo nakwita speculation vyaberamwo zafatiwe ingingo ruhasha zafatiwe ingingo ruhasha nyinshi zirugagwa nejo hari izo rumi zariko zirugagwa ubu rero twogira tuti agahengwe kariho gushaka umunsi wa kabiri igipolisi c'uburundi cabwira radiyo isanganiro ko yari hamaze kugagwa amazu y'abadandaza adandaza amafaranga y'agaciro agera kuri mirongo ibiri ayo mazu ahubwo kutubahiriza igiciro cyashinzwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB ico giciro naco haba nko kubagura cyangwa kubagurisha idola ry'abanyamerika kiri munsi y'amajana indwi y'amafaranga y'amarundi mu minsi y'ico giciro cy'Ibanki Nkuru y'Igihugu wasanga kimanitswe iruhande y'adandarizwa amafaranga y'agaciro ku mabiro de change mu Gifaransa ariko ugeze imbere nticubahirizwa aho mukamenya yuko haba kugura cyangwa kudandaza ifaranga rimwe ry'abanyamerika igiciro cyatangwa cyari hagati y'ibihumbi bibiri n'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu y'amarundi mbere yuko haba inama yahuje urongoye banki nkuru y'Igihugu n'abadandaza amafaranga y'agaciro haheze ukwezi iryo ry'abanyamerika ryarigeze kugugwa no kugurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'ibihumbi bibiri n'amajana umunani by'amafaranga y'amarundi kuva iyo nama ibaye haciye haba ingingo yo gutuza abadandaza amafaranga y'agaciro batazwi n'amategeko bita abavunjayi ari nabo bagirizwa cyane yuko aribo batuma amafaranga y'agaciro aduga hambavu y'iyo ngingo yarafashwe n'indi yo kugenzura ko amazu adandaza amafaranga yubahiriza igiciro gitangwa n'Ibanki Nkuru y'Igihugu kuva izo ngingo zimaze gufatwa mu mazu y'ubudandaji bw'amafaranga y'agaciro nk'uwarondera amafaranga y'agaciro nk'amadolari yasa nk'urondera umuzi wibuye bamwe mu badandaza amafaranga y'agaciro twaganye nabo batashinyeho tubafata amajwi baduyishutse yuko amwe mu mafaranga barabadandaza barabayaronswa n'Ibanki Nkuru y'Igihugu iyo nayo ikaba itakibaha amafaranga y'agaciro batubwiye kandi ko andi mafaranga barabadandaza bayakura mu banyagihugu basanzwe babaje kuyabashorera abo nabo kubera igiciro cy'ibanki nkuru y'igihugu kiri hasi cyane hagutumbira hamwe n'ayo madandaza amafaranga y'agaciro bashima kuyagurisha mu kinyegero kubera ko ariho baca baronka amafaranga menshi nk'akarorero kuri uyu munsi wa kane amakuru twahawe n'abari bahejeje kudandaza no kugura amafaranga y'agaciro nabo nyine bashimye ko tubafata amajwi batubwiye yuko idore ry'abanyamerika nk'akarorero ryagurwa ariko ngari rikagurishwa hagati y'ibihumbi bibiri na tatu n'ibihumbi bibiri n'amajana na mirongo itanu by'amafaranga y'amarundi ibujumbura mu burundi fidiyete yishatse ijwi ry'amerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc kuva uruhagarara rushingiye kuri politike rwadutse mu gihugu cy'u Burundi n'imbere yaho gato u rwanda rwatakaje ibice mirongo ine ku ijana by'ibicuruzwa rwarungika mu burundi mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru umushikiranganji ajejwe ubudandaji n'amahinguriro francois kanimba yavuze ko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo kiremeye u rwanda cyane ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku myiteguro y'u rwanda mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative nibwo twashatse kumenya ingaruka ziri ku bihugu by'u rwanda n'u Burundi mu rwego rw'ubucuruzi muri ibi bihe imigenderanire hagati y'ibihugu byombi icumbagira ni ikibazo minisitiri kanimba yavuze ko kije mu mwanya utari uwacyo ariko aradusubiza ntabwo navuga ngo singira icyo mbivugaho ariko o, muze kunyemerera ne kubitindaho cyane eh, kuko o, cyane cyane ubu ndatekereza ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo o, kituremereye kuko ni ikibazo ntabwo tuvuga ko atari ikibazo ariko n'ubu atari ikibazo twataho umwanya munini uburemere bw'iki kibazo mu by'ubucuruzi by'umwihariko ku rwanda ruravuga ko gishingiye ku midugararo ya politiki yavutse mu burundi kuva abenegihugu bahaguruka bakamagana ku mugaragaro indi manda ya perezida pierre nkuru nziza u rwanda n'u Burundi byari bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza mu rwego rw'ubucuruzi mbere y'imidugararo ya politiki minisitiri w'inganda n'ubucuruzi bwana francois kanimba yabwiye itangazamakuru ko ahagana mu bihumbi bibiri na cumi na kane na mbere yaho inganda zo mu rwanda zoherezaga mu burundi ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni makumyabiri z'amadolari y'abanyamerika ko byageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umwaka imidugararo yatangiye kwadukamo ibicuruzwa u rwanda rwoherezaga bigeze ku madolari miliyoni cumi n'ebyiri muri rusange hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu ibicuruzwa u rwanda rwoherezaga i burundi byari byaragabanutseho mirongo ine ku ijana buriya ah, mbere y'uko igihugu cy'u Burundi gitangira kwinjira mu bibazo cyagiyemo oh, muzi rwose inganda zacu zari zimaze kugira umuvuduko mwiza mu gucuruza i Burundi RDB yari yarajyanye eh, abacuruzi abanyenganda bagasinya amasezerano n'abantu babafasha gucuruza ibicuruzwa bimwe na bimwe bikorerwa mu Rwanda ubona bifite eh, kuzamuka kwiza ariko oh, aho bagiriye mu bibazo na mbere yuko bafata icyemezo cyo kuvuga ngo turakumira kanaka kugira ngo yambuke umupaka ajye gucuruza igihugu iyo kigiye mu midugararo mu bibazo byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku bucuruzi kuko ubushobozi bw'abaturage mu guhaha ibicuruzwa bituruka hanze bugenda bugabanuka ku buryo o, hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na kane na cumi na gatanu nk'ibintu twoherezaga mu, mu burundi biturutse ku musaruro ukomoka ku nganda ariko no muri rusange byari byaragabanutseho hafi nka mirongo ine ku ijana ibyo rero ntabwo twavuga yuko o, ku gihugu cy'u rwanda ari ikibazo gitoya byatugizeho ingaruka mu minsi ishize nibwo guverinoma y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukumira ibicuruzwa byazaga mu Rwanda bivuye i Burundi cyo kimwe n'ibiva mu Burundi bijya mu Rwanda minisitiri w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda yavuze ko uyu mwanzuro n'ubusanzwe waje ushimangira imigenderanire itari myiza kuko n'ubusanzwe kubera gutinya umutekano muke mu Burundi ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwari busanzwe bucumbagira ibihugu byombi cyane byahanahanaga ibicuruzwa by'ibiribwa u Rwanda rugemura ibishyimbo amata n'ibindi mu Burundi uburundi nabwo bukagemura mu Rwanda ibiribwa byiganjemo imbuto icyakora ku bicuruzwa u rwanda rwakiraga bivuye mu burundi ruravuga ko n'ubusanzwe byabaga bihanganye n'ibindi bisa nabyo byaturukaga mu bihugu bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo tanzania na uganda bityo ko bizakomeza kuboneka uko bisanzwe kugeza ubu ibihugu byombi ntibiragaragaza ubushake bwo gukemura iki kibazo cy'imigenderanire ku ruhande rw'u rwanda minisitiri w'inganda n'ubucuruzi aravuga ko gishobora kuzakemukira mu nzira z'ibiganiro mu muryango w'akarere kuko uburundi bwahonyanze amasezerano ashyiraho isoko rimwe ry'akarere bwana kanimba kandi akavuga ko kubw'ingaruka ziremereye iki cyemezo cy'uburundi gifite kuri rubanda asanga bushobora kuzisubira kuri iki cyemezo bwafashe dufite amasezerano twagiranye ashingiye ku isoko rimwe ubundi ibyemezo nka biriya bibangamiye ku buryo bukomeye cyane bene mu masezerano ku buryo o, ntekereza yuko o, mu bihe biri imbere igihe tugomba kuzajya tuganira no muri uriya muryango uburyo uri gukora ibibazo nk'ibi ngibi abantu bazajya babiganiraho ariko sishidikanya ko n'uburundi buzabona ko bwibeshye kuko ntibuzatinda kubona ko bwibeshye kuko mu by'ukuri eh, kugenda ukabuza abaturage bawe gucuruza umusaruro wabo n'abaturanyi babo wa mbere ubigiraho ingaruka ni umuturage ukumiriye wari ubifitemo inyungu So, aho ngaho rero eh, ntekereza ko hari aho bizabagaragarira yuko bibeshye ku buryo bashobora no kuba basubira ku byemezo bafashe kuko ibyemezo nka biriya ntabwo bitinda kwikemura ubwabyo imibano y'ibihugu by'u rwanda n'uburundi yatangiye gutosekara mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu uyu ni wo mwaka imidugaro yari ishingiye kuri politiki yatangiye mu burundi impunzi zitari nke zihungira mu rwanda kugeza ubu u rwanda rucumbikiye abarundi basaga ibihumbi mirongo irindwi uburundi bushinja u rwanda mu buryo bweruye gucumbikira no gutoza gisirikare abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida pierre nkurunziza w'uburundi ni ibirego u rwanda ruhakana rwivuye inyuma eric kabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda kandi inama y'abashikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yemeje ko urwego rw'ubushikirizamanza bujejwe amatohoza y'ivyaha rwari rusanzwe ari ishami ry'igipolisi cy'igihugu ruhinduka urwego ukwarwo rwigenga rukavanwa mu bushikiranganji bw'umutekano mu gihugu rukazocungwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane ibindi kuri iyi nkuru twumvise asumutakaboye kuri uyu wa kane mu kiganiro ba minisitiri batatu musa fazili harerimana w'umutekano mu gihugu johnson businge w'ubutabera na stella ford mugabo minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri bahaye itangazamakuru basobanuriye abanyamakuru bimwe mu byaraye bivuye mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu abanyamakuru basobanuriwe zimwe mu mpinduka zabaye mu rwego rw'ubutabera aho inzego eshatu zose zabarirwaga muri minisiteri y'umutekano mu gihugu ubu zigiye kujya zirebererwa na minisiteri y'ubutabera ku ikubitira ishami ishami ry'ubugenzacyaha rya polisi y'u rwanda cid rigiye kugirwa ikigo cyigenga gishinzwe iperereza gishyirwaho n'itegeko inama y'abaminisitiri yanemeje ko ishuri rihugura abapolisi kinyamwuga ritanga impamyabumenyi zitandukanye risanzwe ari ishami rya polisi ryacungwaga na minisiteri y'umutekano mu gihugu ubu rizahinduka urwego narwo ukwarwo narwo rukazacungwa na minisiteri y'ubutabera inama y'abaminisitiri kandi yafashe umwanzuro ku rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa narwo rwabarizwaga muri minisiteri y'umutekano mu gihugu ruzacungwa na na minisiteri y'ubutabera mu bisobanuro minisitiri w'ubutabera yahaye itangazamakuru yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha kuba rutakiri ishami rya polisi ari uburyo bwo gukomeza uru rwego minisitiri businge yanasobanuriye inshingano uru rwego ruzaba rufite ruzaba rushinzwe crime intelligence ruzaba rushinzwe criminal investigation ubugenzacyaha rusanzwe rukora ruzaba rushinzwe judicial police ibirebana no kohereza amadosiye bakoze mu bushinjacyaha crime intelligence ni ukuvuga kuba bagira ubushobozi bwo kwakira amakuru ayo ari yo yose agakorerwa isesengurwa arebana n'ubukozi bw'ibyaha na trendi z'ibyaha ku isi hose no mu karere no mu gihugu ariko ku buryo urwo rwego rwahawe ubushobozi kugira ngo rugere ku rwego nyine igihugu cyacu cyifuza minisitiri businge avuga ko iki kigo kizaba gifite ubuyobozi umuyobozi wacyo abakozi bihariye barimo abasivili ndetse n'abasanzwe ari abapolisi izi nzego zose zajyanywe muri minisiteri y'ubutabera zahoze zibarizwa muri minisiteri y'umutekano mu gihugu minisitiri fazili harerimana uyobora iyi minisiteri avuga ko uburyo bwo kwimura izi nzego zigashyirwa muri minisiteri y'ubutabera ari ugushyigikira ko uburenganzira bwa muntu bwarushaho gutera imbere urwego rw'ubugenzacyaha rwayoborwaga n'ubushinjacyaha niko amategeko abiteganya kuba rero bigomba kuba mu rwego rumwe kandi byose bikaba muri minijisite kuko ari ikuriye ubushinjacyaha ndetse n'itegeko nshinga iteganya yuko minijisite ifite ububasha bwo kubwira umushinjacyaha fata umuntu cyangwa rekura umuntu ngo kuba byaba hamwe ni intambwe mu burenganzira bwa muntu kugira ngo buri kanya bikomeze bikurikiranirwe hafi kandi bikorane hafi ikigiye gukurikiraho ni ukujyana umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko ikagena amategeko azagenga uru rwego uko ruzakora ndetse n'urwego umuyobozi warwo azaba ariwe minisiteri y'umutekano mu gihugu yari isanzwe ishinzwe urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'amagereza izasigarana gusa mu nshingano zayo urwego rwa polisi narwo amashami make kuko hari ayandi mashami agiye kuba ibigo byigenga minisiteri y'umutekano mu gihugu izasigarana muri polisi y'igihugu amashami nk'ayarebana n'iby'amategeko y'umuhanda iby'inkongi z'umuriro ndetse no gukumira ibyaha asumu kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umutegetsi akomeye aserukira leta zunze ubumwe za amerika ku mugwa mukuru wa sudani yo mu bumanuko juba yatangaje ko umugambi washikirijwe wo gushira inteko zo mu karere zijejwe gukingira umutekano mu nteko zijejwe gucungira umutekano z'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri sudani yo mu bumanuko atari umugambi wo kurenga ku burenganzira bw'imbibe z'igihugu ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ijuba nick long mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu diane ninini hazwa mu rwandiko leta zunze ubumwe za amerika zashikirije ishamwe mpuzamakungu onu amerika yavuze ko inteko mvamakungu za onu zizorungikwa muri sudani yo mu bumanuko zitazoba zigiye guhungabanya ubwigenge bwacu ubwo rwandiko rwashikirijwe na amerika mu nama ya onu ijeje umutekano ruvuga ko horungikwa inteko ziva mu bihugu bihurikiye mu ishamwe igad zishika ku bihumbi bine zoje kugarukana amahoro zigakorana n'izindi nteko za onu zisanzwe muri ico gihugu nk'uko urwo rwandiko ruvuga izo nteko zorungikwa gucungera ikibuga c'indege mpuzamakungu c'ijuba no mu bindi bibanza bikomeye umushikiranganji ajejwe ivyo guhanahana amakuru muri sudani yo mu bumanuko mikael makeu yararahiye ararengwa yamara kuri uno wa gatatu ko atarota ivyonu igona biba muri make yavyise ubukoroni no kwivanga muri politike y'igihugu ciwe userukira leta zunze ubumwe za amerika muri sudani yo mu manuko morifi ivyo vyagirije naho biruko avyamirira kure yabwiye ijwi rya amerika ati
nta mvugo n'imwe twakoresheje mu rwandiko twashikirije oni yemeza ko amerika iriko yivanga muri politiki ya sudani yo mu manuko ico si co kiragishinga amerika vyongeye si naco kiragishinga ishirahamwe igade rihukiyemwo ibihugu biri mu karere ka sudani yo mu manuko urwandiko rwacu ahanini rwarimwo ingingo zizwe mu nama rukokoma yega ibibazo by'ico gihugu yabereye adizayeba ku munsi wa gatanu leta ya sudani yo mu manuko ikaba ndetse yaritavye iyo nama kandi yaremeye n'iryo tangazo
umushikiranganji ajeje ihanahana ry'amakuru mikael makeu ku ruhande rwiwe amenyesha ko leta arimwo itemeje ingingo zose zari muri iryo tangazo ubundi hasanzwe hari inteko za onu ziharugwa ku bihumbi cumi na bibiri umuryango uhurikiyemo ibihugu bisangiye akarere na sudani y'amajepfo igad ukaba wafashe icemezo co kurungika inteko zawo inyuma yaho abantu barenga amajana atatu basigiye ubuzima mu ntambara zabaye mu kwezi kwa ndwi ku mugwa mukuru wa juba kuva ico gihe icuka kibandanya kiba kibi n'aho impande zose zumvikanye guhagarika imishamirano uwuserukira amerika ijuba agahamagarira abanyepolitike b'ico gihugu kurengera inyungu zabo za politiki
impanuro yanje n'ico nsaba leta ya sudani yo mu manuko vyamye ari uko ico gihugu co kwirinda gucanamwo n'ibihugu bibanyi ndetse n'ayandi mahanga onico kimwe na amerika vyamye bifitaniye ubucuti bwiza na sudani yo mu manuko kuva mu ntambara zabereye i khartoum ubwo bucuti ku ruhande rwacu buracari uko bwamye kuri ubwo numva igikuru ari ukuja hamwe kugira dutorere inyishu ingorane zugarije ico gihugu ico gihugu gisanzwe ari na gishasha
inama ya onu ijeje umutekano itegekanya kubandanya yiga kuri urwo rwandiko mu ndwiza no kuraba ko bonagura canke bokomeza inteko za onu muri ico gihugu ijwi rya amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
iki si igihe cyoroshe kuba umugwanyi wa leta ya kisilamu kuko ibikorwa byo kurwanya uwo mugwi n'iyikorana n'abo bagwanyi izwi ku izina rya daesh byariyongereye abagwanyi baragabanyijwe imishahara nta bagwanyi n'abakorana n'uwo mugwi benshi bagihari ibyo bahora bemererwa byaragabanutse nk'akarorero guhabwa imiduga bakoresha mu buzima bwa misi yose n'ibindi ikindi gikomeye ni uko basigaye babura abaganga babavura kubera benshi bahunga uturere uwo mugwi ukoreramwo umugwi wa leta ya kisilamu ufise ibibazo bindi bishasha perezida barack obama yatanze itegeko ryo kongereza uburyo bwo gufasha igisirikare ca iraq kurwanya uwo mugwi ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'uku kwezi kwa kane perezida obama yatangaje ko hagiye kongereza kandi uburyo bwo gufasha abagwanyi bariko bagwanya uwo mugwi muri siriya yavuze ko igitigiri gito c'abasirikare ba amerika badasanzwe bamaze gushika ku butaka bwa siriya kandi ko ubuhinga bafise bwafashije cane mu komora abagwanyi ba leta ya kisilamu mu duce dukomakomeye iyo ikaba ari nayo mpamvu perezida obama yemeje itegeko ryo kurungika abandi bakozi amajana abiri na mirongo itanu b'abanyamerika muri siriya muri bo hakaba harimwo abasirikare badasanzwe gushigikira ibikorwa byose biriko biragirwa muri siriya mu kurwanya uwo mugwi w'abagwanyi john kirby umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga yavuze ko abo bandi basirikare bongerejwe ku bari basanzwe bari muri siriya atari bo bazoyobora urugamba ku butaka ariko ko bazoba bagiye gufasha imigwi y'abagwanyi bariko bagwanya leta ya kisilamu n'imigwi y'abakurd abarabu n'iyindi migwi y'abasirikare ba siriya igize intambara muri siriya kirby ati umugambi wacu ni uwo gufasha imigwi yose iri mu gikorwa cyo kurwanya abagwanyi ba leta ya kisilamu ari nayo daesh mu kiganiro n'abamenyeshamakuru general major peter gresen ayobora igisirikare cya amerika kigwanira mu kirere kumwe n'icegera cya komanda ajejwe ibikorwa n'amakuru mu mugwi w'ibihugu biyobowe na amerika mu kurwanya leta ya kisilamu bavuze ko akizero ka leta ya kisilamu kagenda kagabanuka cyane kandi ko abagwanyi b'uwo mugwi bagenda bigira impunzi rimwe na rimwe bakihindura abagore kugira bahunge major general Gretchen akavuga ati abo nibo bantu b'imburakimazi turiko turwana nabo major general Gretchen yongeye akavuga ati yamara uwo mwansi ameze nk'ingwara ya kansere ati tutitayeho ico kibazo gishobora kubandanya kugwira ku rwego rw'isi yose ati muri aka kanya turiko turabagwanya ku rugero rwaho badashobora gukwiragira mu turere dutandukanye mu buryo bworoshe atariko dukwiye kwibuka ko intambara isaba ukwihangana kandi ko ishobora kumara igihe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu rosine munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije rosine ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru twabashikirije umukozi mu biro vy'userukira Sudani y'umanuko muri leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko hari abakozi bashika kuri batanu muri ivyo biro batswe impapuro z'ingendo bagirizwa kuba baragize uruhara mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijyanye no gusaba kurungika inteko mvamakungu muri Sudani y'umanuko abanyagihugu bo muri Sudani y'umanuko basanzwe baba muri leta zunze ubumwe za Amerika bakoze imyiyerekano kuri uyu wa kane imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abanyagihugu bari baje gushyigikira ingingo onu iri kirakorera ko yo kurungika inteko mvamakungu zijya gukingira abanyagihugu mu gihugu cyabo mu gihugu cya zambia igipolisi kirahakana ibyatangajwe n'ibimenyeshamakuru ku nkuru zivuga ko hari abanyazambiya baba mu hanze y'igihugu babujijwe gutora mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kane Rai Hamonga umuvugizi w'igipolisi cya Zam muri Zambia yongeye kandi atangaza ko amatora muri rusange yagenze neza mu mutekano kiretse ibibanza bimwe bimwe byoba byibonekejemwo imishamirano ibinyamakuru bisanzwe bikorera mu gihugu cya Nigeria byatangaje ko hari abantu babiri basuye gufatwa n'indwara y'ubukangwe aho muri Nigeria inyuma y'imyaka ibiri iyo ndwara itari kihavugwa umushikiranganji w'amagara y'abantu Isaac Adeole yabwiye abanyamakuru ko hari umugwi w'abaganga warungitswe gutanga incanco mu gisagara ca Borno ahibonekeje abafise iyo ndwara y'ubukangwe umugwi w'abaganga basanzwe bakorera mu gihugu mu gisagara ca Alep muri mu buraruko bwa Syria warungikiye urwandiko President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bavuga ko uburyo icyo gisagara kimerewe nabi bongera basaba ko hofatwa ingingo zo guhagarika ibitero bikorwa ku banyagihugu bo muri Alep nk'uko uwo mugwi w'abaganga ubandanya kubivuga ibitero byabaye ku nyubakwa z'ibitero ibitero byabaye ku nyubakwa z'ibitaro ari hamwe bibandanije bikazotuma mu kwezi kuza atabuvuzi buzoba bukirangwa mu gisagara cya Alep
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubasaba no kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.